mu babandanya mwumviriza ijwi rya amerika mwiriwe nshuti muteze amatwi ijwi rya amerika risamirane washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kuri ino genekerezo rya cumi n'icenda ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi muri rya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya
tubera abavugizi mu baganga batuvura hakabamwo n'abaganga b'abarundi kuko kenshi urasanga abantu bagiye kwa muganga ugasanga bahuye n'ingorane zitandukanye
ibi ni bimwe mu byo impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda biteze ku nzego nshasha zizotogwa mu ndwi imwe gusa muri kino kiganiro muza gukurikirana ntiranye bagira fidel fis umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'incabwenge zo mu rusenda hagati aho indwara y'ikeha ry'amaraso mu mubiri irasonze cyane abanyagitega nabyo turabigarukako ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko leta zumwe za amerika kuri uno wa kabiri yari yatumye ko inama idasanzwe y'umutekano ya onu ku bijanye no gukingira agateka kazina muntu ubuserukira amerika muri onu niki ale yatangaje ko ari amaleta atari make yagihohotera agateka kazina muntu mu bihugu vyatunzwe urutoki harimo igihugu c'u burundi aho niki ale yagize ati nduguruye twamugina akatari gake abajejwe gukingira abanyagihugu mu burundi barabahohoteye bikabije na cane cane abagiye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu iryo hohoterwa ry'abanyagihugu ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bata izabo bagahungira mu bihugu bibanyi ndugaye twa mugina nikiale yongeye kandi atangaza ko ibihugu nka koreya ya ruguru na siriya birangwamwo guhohotera agateka kazina muntu umuyobozi mukuru w'ishami rya uniruje agateka kazina muntu zedrad al hussein yaraye ateye ivyatsi video ziheruka kuja habona zerekana rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndfdd ruriko ruririmba ruhiga guterinda abapfasoni n'abigeme batavuga rumwe na leta kugira ngo bavyare imbonerakure uyo munyamabanga atangaza ko izo ndirimbo z'imbonerakure mu ntara zitandukanye z'igihugu ziteye agahinda bikomeye na cane cane kubera vyemeza ivyo bumvise vyatangajwe n'abahunze uburundi vyerekeye itera bwoba rigirigwa rigirwa n'imbonerakure ngo vyoba bica vyerekana ko ari vyo mu rwanda naho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu butangaza ko bugiye kugara ibigo vyose vy'abagendana ubumuga ariko ntibibiteho iyo ngingo yafashwe inyuma y'ingendo umugwi n'amashingamateka urabaye ivy'imibereho y'abanyagihugu wagize mu mice itandukanye y'igihugu c'u Rwanda isanga hari abitaho ivyo bigo babifashe nk'uburyo bwo kudandaza abashingamateka bari muri uwo mugwi babwiye umunyamabanga w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu madama makabaramba alivera ko yokwihutira kugara ivyo bigo kuko biriko vyica abana b'abanyarwanda leta ya amerika yatangaje ko abimukira bashika ku bihumbi bitanu baturuka muri somaliya bari ku rutonde rwo kwirukanwa ku butaka bwa amerika ayo makuru ajemeza yari yatangajwe mu minsi iheze n'ubuserukira somaliya hano muri amerika ise award umuvugizi mu biro bijeje uruja n'uruza ku mipaka hamwe n'abimukira muri amerika yatangaje ko abenshi muri abo bafise ibyaha bibagira bijanye n'umutekano ku gihugu ku banyagihugu canke ku mipaka ejo igihe amerika mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu twanze tunyarukire mu ikambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania ivugwamo impunzi y'umurundi yaraye ikubiswe irakomeretswa cane iyo mpunzi yakubiswe igihe yari mu mirima kurondera ico rirenza ikibazo rero c'inzara kimaze imisi kivugwa mu makambi kiriko gitera umutekano muke nk'uko vyemezwa n'ababa mu makambi yahungiyemwo abarundi muri tanzania leonce niyongabo ntacaga ishobora gukora ku maguru no ku maboko yarakubiswe gushika arakomeretswa ubu no kuva hasi biramugora ububabare mfise ngaha ntibugira uko bungana kuko nta kintu na kimwe ngaha no- novuga ngo nokora n'impuzubarinda kunyambika mu kunkubita ban- bankubitishije ibintu vy'ivyuma nyene biva kuri ubwo busekebuye nivyo bari bafise inkoni ibipanga mu gukubita bararyamikako abandi bari bafise n'amacumu ahangaha nyene hariho n'igikomere afise c'aho bantoboje icumu nicaye nyene mu barabara iyo ni impunzi y'umurundi ari mu kambi y'induta yakubiswe n'umugwi w'abantu bamufatiye hanze y'ikambi bamwagiriza ubusuma mu mirima harimo bene bo b'abarundi batatu bahawe gutungera imirima y'abatanzaniya burya aha twaragiye nyine mu ipori tuvuyeyo duca duhura n'abandi bantu batatu abantu batatu rero baca bamuha kutubwira yuko twebwe ngo twe twiba ibigori by'abaha burya rero bamaze kudufata baca batanga kudukubita badukubitira mu ibarabara nyine aho impande ya nyangwa aho ku mashini duza amazi baradukubita baratunoza hanyuma bavamo rero bagomba no kutwica nyine imana irakinga abantu bahaca baza baratu- baradusabira ikigongo ati nimubareke ama rero tumaze gukubitwa uyu muhungu twari kumwe yarabacitse ariruka nanjye sigaraho twabe bamaze kumugaza biranka ko niruka abantu badukubita harimo umutanzaniya umwe abandi batatu barabarundi bahereza imirima nyene y'ibigori ngo bayicunge mugari ko icyadutangaje ni uko muri ako karere ata murima w'ibigori wari uhari batwagiriza rero ngo iheka ry'ibigori ngo ryibwe uwaririnda ngo akorere ubusa niwe yatumugaje icyo gihe iyo mpunzi itari gishoboye gutambuka bagenzi we bari bataye baromuka bamuta mu ishamba aho yahavuye arara kuri uyu wa kabiri mu gitondo akaba ariho bamutora abantu jewe kubera nari nyene na- naraye hiyo mw'ipori bingora ukuntu mvayo ata muntu ariko aramfasha gutambuka sintambuka aho hantu ni hafi y'inkambi kandi eh, ni mu nkambi nyene kuko rirya rangi rigaba- rigabura inkambi n'inyuma y'inkambi ba- badukubitira hepfo yaryo ryo ryasigaye ruguru ukuntu rero nahavuye je maze kurara mw'ipori byarase ko ntambuka ndavayo ndaza bukebuke aho ngeze ndyama subira mvamo rero o ijoro riraca genda ndakukumba mvamo ndashika ngaho obye ahantu muri abo bashasha baheruka kuza nca ndaryamaho ndyama nyene mw'ipori mu gatondo rero nk'aya masaha niho naca ndyama impande y'inzira hama rero abantu baca baraza barantora baranzana n'ibasikeri ndetse gushika ngaho kwa n'inzara nyene yagomba kunyica baramubuye indamu cyabantwara kwa muganga kwa muganga kweri ukuntu nabibonye baranyitaye banyitwararitse barambuye amaze kumvura ngaha ku bitaro bitoya byo ngaha nyine iwacu baca baranjyana rero no ku bitaro bikuru maze kugerayo barasubiramo kandi baramvura aho batari bashonye barahashona ubwo ba rero nibwo bazize nk'uko babyigana twebwe ikibidutera ahanini iyo ni ikintu cy'inzara kuko ibintu by'indya bisigaye bigoye indya bazigabanije rwose ubwo baratunganira kuko nka jewe nari maze iminsi nyine ngenda ndabuzana hama rero nabushikana ngaho umugore agaca bushora akaronka nk'amajana atanu aho amajana indwi gutyo bikagenda bitu- bidusahiriza buke bukagakura ko n'ubwarya nka je nsanzwe naburya uyu nawe ari mu bari kumwe na nyine gukubitwa we yatunzwe nayo yameze yemeza ko inzara ari iriko irabatesha ubwoko twaragiye mu gitondo cya kare umunsi wa mbere tugiye kurondera ubwoba tujya turangene twobaho dushyitse ahantu mu kayira gato duhura n'aba- n'abatanzaniya ba- bacunga ibigori bacanje kumwe n'abarundi baradufata baradukubita batugira nabi yani igitu- ikibituma cyose ni inzara mugaje ndarirutse ndabasiga maze kwiruka ndabasiga ariko atangazwa n'uko bene wabo b'abarundi ari bo bafata iya mbere mu kubahohotera ubwo turabufise cyane kuko umutekano ntukwiye baragenda hiyo nyuma y'inkambi bakaza gutegererayo ugasanga bamwe bamwe ba- barimo barabagirira nabi na barundi ku barundi batanguye gusubiranamo tubibutse ko kuwa gatandatu buca ari pasika hari hakomerekejwe abandi batamakazi bane bo bemanze ko bafashwe bari kwiba mu mirima nabo nyine kubera inzara igabanurwa ry'ibifungwa rero n'abatwara amakambi bakaba bavuga ko ari ikibazo gikomeye Alliance Niyongabo induta muri Tanzania ijwi rya Amerika tugume mu makambi gato tubabwira ko abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda ari mu majepfo y'intara ya kivu muri kongo bari mu myiteguro y'amatora y'indongozi nshasha bimwe mu bibazo impunzi zo mu rusenda zifuza ko abazotogwa boshira imbere mu gukemura n'ikibazo c'ibifungurwa bike ikibazo c'abanyeshure bahunze bari muri kaminuza ntibashobore kubandanya kubera ubukene hamwe n'ikibazo co kwivuza dutega amatwi ntiranyi bagira fidel fils umunyamabanga mukuru w'ishamwe ry'incabwenge zo mu rusenda kuri mikoro umunyamakuru wacu vedaste ngabo ku itariki ya mirongo ibiri eh, bazoca bamanika urutonde nyezina rw'abazotogwa mu mavilaje atandukanye nk'uko inkambi ya rusenda isanzwe igizwe n'amavilaje yashika mirongo itanu Eh, ni ukuvuga ku iyo tariki nyene ya mirongo ibiri gushika ku itariki ya mirongo ibiri na kane hazoca haba ukwiyamamaza kw'abo ba de village bazoza baraca mu mavilaje atandukanye hama ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu y'ukwezi kwa kane niho hazoca haba amatora nyezina y'aba de village bazoba barabashije kuba ku ntonde bakurikije mu mavilaje yabo barimo bazoca batorwa n'abenegihugu basanzwe baba muri ayo mavilaje nyene hama bukeye hitezwe amatora yo gutora abagize komite diregiteri y'inkambi mbese n'abarongoye amasite Ah, de village bazoba batowe ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu y'ukwezi kwa kane nibo bazoca bagaruka gutora aba bashefu b'amasite ni ukuvuga za site zitanu ariyo site ya rurinda na site ya rusenda na site ya gatunguru ya mbere ya kabiri ya gatatu hama bazoca batora kandi abasanzwe bagize komite directeur muri iyo komite directeur eh, niyo duca tubona ah, perezida w'inkambi tukabonamwo n'abakonseye biwe mbese na secrétaire bisaba iki kugira ngo umuntu abe umushef de village cyangwa se perezida w'inkambi ngo ni ukuvuga kuba kuba chef de village niko bisaba kubuzi gusoma no kwandika no kuvuga neza ikirundi igiswahili eh, nicyo bisaba kuba de de village kandi kuba ukwije imyaka cumi n'umunani y'amavuka ngo kuba perezida w'inkambi bisaba eh, kuba icya mbere kimwe ukwije imyaka mirongo itatu kuba ufise diporome ya minimumu ya imanite ama kuba uri mariye ni ukuvuga kuba ufise umugore none se mwebwe n'iki mwiteze kuri aba ba de village ni ukuvuga eh, hano impinduka tuyi- tubiteze ko ni uko eh, indya turonka kuri iyi bo turonka ni uko bubandanya n'abantu basaba haba hakagira ihinduka hakabamo ibyiyongera kuko uko araba uno munsi ufata bo ya 15 dolari ukayiguramwo umuceri n'ibiharage n'ifu n'amavuta hari ibindi nkenerwa bisaba rero nuko bubandanya babisaba kuko harakenera regime zo gukompleta ibijyanye baba baguhaye harakenerwa ubuyi ibyo byose eh, barashobora kubidusabira Eh, ikindi naco ku byerekeye amagara y'abantu ni ukuvuga yuko eh, bo- tubera abavugizi eh, mu baganga batuvura hakabamwo n'abaganga b'abarundi basanzwe bazi rujya rurimi kavukire kuko kenshi uraku- urasanga abantu bagiye kwa muganga ugasanga bahuye eh, n'ingorane zitandukanye muri edikasiyo turakeneye ko botuvugira hakaba amahinduka menshi cyane urabona uno munsi edikasiyo ha- barafasha abana bo muri pirimeri bagafasha kandi n'abana bo muri segonderi ariko hari ibyo byibagiwe cyane hari abahoze mu gihugu bahoramo nko mu burundi bariga mu makaminuza atandukanye gushika uno munsi ikibazo cy'abo bantu cyabaye akamizwe n'ingoma iyi komite icuye igihe n'iki yaba yarabamariye icyo twavuga ati yoba yarakoze turayishimira kuko barabashije kuvuga kuko ubwa mbere nta kintu cy'amabon cyari gihari Eh, barabashije ku- kureklama kuko abantu bapokera ibintu by'indya barabashije kubandanya bapredoya turaronka ikintu cy'amabon
ijwi rya amerika ikiganiro n'iwanyu mu ntara yavugwa mu ntara kuri uno wa gatatu agizwe ahanini n'ubukene bw'amazi buvugwa mu kigwati c'amahoro co ku mutumba wa musumba muri komine gashikanwa y'intara ya ngozi umuce munini w'abanyagihugu baba muri iyo muri iyo eh, muri ico kigwati bemeza ko boga rimwe mu ndwi zibiri amakenga ku magara yabo akaba ari menshi nk'uko muvyumva muri ino nkuru ya moyize misago akwejwe rya amerika mu ntara ya ngozi Ico kigwati c'amahoro kiri nko ku birometero birenga cumi uvuye ku mugwa mukuru wa komine Gashikana. Uhashitse uhabona amazu atari make, amwe yubakishije amatafari aturiye, ayandi yubakishije amatafari mabisi. Imyaka itatu iraheze, abanyagihugu bahimukiye ariko nta bombo na rimwe riharangwa. Muri ico kibanza hari imihana irenga amajana abiri. Abanyagihugu baganiye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko bacumukura mu kuja kuvoma aho usanga baja kuvoma ku birometero birenga bitanu. aho bakavuga ko bahagenda umwanya urenga isaha n'inusu bagenda baduga imisozi bongera bamanuka biremetsa amabido ku mutwe nyene harakenye amazi gose gahoro nyumva nyene biratugora uretse nkuba imvura igwa tuhatorakoye ko kubera tureka amazi nyene y'amarekano ubundi vyatugora cane kubera amazi ino ahari tuyavoma ni mumwongepfo eh bice bitugora kuyaronka nyene ino nyene turahinya amazi gose nyene bisa ko muratuzaniye yemwe kuva tukihashika nyene kuva kera tuhagenda nk'isaha yose ahandi bavoma ni mu rugomero nko ku birometero nka bine uvuye ngaha kandi ayo mazi yo ku ibombo niyo bavuga yuko ashobora kuba burimo inzoka abo banyagihugu bafise amakenga ku magara yabo ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike uyu munyagihugu ati umuntu ashobora kumara iminsi iri hagati ya cumi na mirongo ibiri atishize kw'amazi amakenga n'ubu ntitwoyabura kuko nabo baba basanzwe barwaye indwara zituruka ku isuku rike si bake uribonekeza ko harimo abantu bamwe bamwe barwaye nk'ibivunja abandi ugasanga barwaye nk'inda zo mu mpuzu gutyo cyabumva ko ibyo byose biba biva ku isuku rike hariho n'abarenza nk'indwi iminsi icumi karenga uriko urabiraba kuko urabye abo muba muhura urabona ati uwo muntu arashobora kuba amaze n'indwi canke zibiri zirenga toza mu gihe abana bakiri bato bakenera kugirirwa isuku ryinshi uyu muvyeyi afise umwana muto we avuga ko isuku agirira umwana wiwe ridashemeye tumaze kubura amazi ntidushobora kugira isuku ry'ibyambarwa kubera twabuze amazi ndamugira isuku nyine ibibayabaye kubera imvura yabonetse ndamugirira isuku mu gihe itabonetse kubera iyo bido y'amazi usanga igwa magana ane duca dusanga atabudo turonka uko amatwaguze amazi kila siku isuku narose nyene ayo mazi ndamumesurira hama nkamwoza nyene ndayabuze urumva naho nyene nukumukura bwa bucafu bwo mu maso gusa urumva nta suku nziza ndamugiriye ubwo bukene bw'amazi bwatumye bamwe mu banyagihugu bagira urudandaza rwayo ibido imwe y'amaritiro mirongo ibiri igugwa amahera ari hagati y'amajana atatu n'amajana ane cane cane igihe cici canke igihe imvura itagwa nk'ubu ni kubera nyine usanze imvura igwa yaba imvura itagwa wasanga abantu bariko baragura amazi hajya ku isoko bikoreye amabido umurongo w'amabido y'amazi usanga ari muremure kiza arazimbura naho nyine ari kubera nkeka akeneye amafaranga yihuta agurisha atatu canke atatu n'itanu gilbert mbonyiyeze umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano avuga ko ari umugambi munini usaba uburyo bwinshi agasaba abanyagihugu b'imusumba kuba bararindiriye umugambi wo kubazanira amazi ubwo bukene bw'amazi turavye imigambi komini ishobora gutunganiza abenegihugu bayo eh, naho turahategekanya umugambi w'amazi ariko ni umugambi munini cyane usaba integuro nini bisigura yuko si ikintu twakora mu mwaka w'imyaka ibiri ngo cyo tugishikako ni ibintu byo kurindira mbere no muri komine nka yose no ku mugwa mukuru wa komine naho nyine turahakenya amazi ni ukuvuga n'umugambi tu- uri ku mutima dushobora kwibagira ariko uzimvye cyane usaba ibiharo birebire ico kigwati kikaba gitegekanijwe kubamwo imihana amajana atatu na mirongo ibiri ariko muri kino gihe hakaba harimwo imihana irenga amajana abiri mu gashikanwa mu ntara ya ngozi muwezi misago ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
misi yose ya gatatu turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu no musi rero tukaza kugaruka ku ngorane yo kubura amaraso gukama amaraso ni ingorane ituruka ku ngwara zitandukanye umuntu aba ashobora kuba afise mu mubiri wiwe muri izo ngwara harimwo ingwara ya malariya ifata iya mbere bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa gitega babwije rya amerika yuko iyo ngwara ibasonze cane ivyo bikaba vyifashe gutyo nyene muri komune ya kiganda y'intara ya muramvya aho abanyagihugu babo bo babwije rya amerika ko bakunda gushika gushikirwa n'ico kibazo cigabanuka ry'amaraso mu mubiri kuri ivyo rero mu kiganiro umunyamakuru wacu Diane Ndonse agirana n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Muramvya muganga Anaclé Nahayo aratubwira ido n'ido ry'ibijanye n'iyo ngorane yo gukama amaraso mu mubiri
abahinga mu buvuzi bavuga ko iyo ngorane yo gukama amaraso ishikira abantu bakuze co kimwe n'abana bato kukaba nkako abanyagihugu bo ku mutumba nk'umwe muri komine kiganda y'intara ya muramvya bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko kwa muganga bakunze kubongerereza amaraso aha kandi babandanye bavuga ko batamenya icyo bivako uwurongoye intara y'ubuvuzi ya muramvya muganga anakire nahayo asigura ko ibyo biva ahanini ku ndwara ya malariya isanzwe babangamiye muri kino gihe indwara ya malariya isanzwe ihari muri kino gihugu cy'u Burundi twibagiye no ngaha muramvya irahari rero iyo ndwara ya malariya ni indwara ikunze kuba iri mu bituma vya mbere bishobora kuba bigabanya amaraso aho mvuze malariya ariko ni uko ari indwara koko yihuta mbere mboneyeho no guca mpimiriza abenegihugu kuko inkurikizi ya mbere ikomeye cyane ikunze kwibonekeza ndetse ikunze gutwara abantu mu gihe cya malariya malariya iryo kama n'ikena ry'amaraso rirakunda kuba mu mubiri hambavu y'iyi ndwara ya malariya uyu muganga amenyesha ko ugukama amaraso bishobora kuva no ku zindi ndwara aha twovuga nk'inzoka zo mu nda cyane cyane ku bana hamwe no ku bakenyezi bibungenze aha kandi umwana ashobora kuvuka akenya amaraso mu mubiri bivuye ku ndwara yo mu ruhererekane iri mu muryango wiwe muganga anakire nahayo avuga ko kenshi kuri bene abo bana iyo ngorane ishobora guhera mu myaka itanu ya mbere gashobora gusanga ari indwara yo mu muryango nka kimwe nariko ndakubwira y'indwara bita drepanositose bitarizo muzigote biragoye kuvuga mu kirundi ariko novuga yuko ni umuntu nyene yiyamamaza yerekana neza mu mubiri wiwe dupimye ibipimo ko navyo tubona mu maso yacu tukabona yuko uyo muntu agaragaza ico kimenyetso c'iyo ndwara iyo ni indwara bita indwara y'urukurikirane rwo mu miryango iyo ndwara rero murumva yuko ari indwara abasanzwe agendana ashobora kuba ataranayizi ariko mbere washaka iyo ndwara iriyerekana hakiri kare uwayivukanye uko bigenda kose mu myaka itanu ya mbere iba yamaze kwigaragaza hanyuma tukaba twatanguye kumuvura kenshi na kenshi umuntu atera kama amaraso arafise ibimenyetso ivyo navyo ni nko kumva ibizunguzungu hamwe no kumeneka umutwe biranashika umuntu agahema nabi mbere y'iryo kena ry'amaraso rigeze ku rugero rurerure umuntu ashobora no kugira ingorane zo kutumva neza n'amaso akabona ibikeke ariko rero ibyo bimenyetso bishobora guturuka no ku zindi ndwara ari nacyo gituma muganga anakire nahayo ahamagarira abanyagihugu kwihutira kujya kwa muganga kuko hoho bafise n'ubundi buryo bwo kubona ko umuntu ayakenye twebwe kwa muganga turafise ingene tubipima ukabona yuko mu maso koko umurabye ukabona ko hameze nk'aherutse ndetse no mu ntoke iyo byakomeye rwose urabona yuko mu ntoke hameze nk'aherutse imigenderanire y'amaraso itakiri neza ibyo byose birashobora guterwa n'izindi ndwara nababwiye yuko umuntu kugira ko kamenye ko amaraso yo yagabanutse ateza kubimenyera kwa muganga aho nshatse kuvuga yuko atamunyagihugu yoja ngaho oya ngo azavuga yuko yakamye amaraso ubwiwe atari muganga ashobora kuba yabimubwiye mu gihe bigaragaye ko umuntu amaraso yiwe yagabanutse cyane abaganga barayamwongerereza mu kuyamutera cyangwa mu kumuha imiti ariko kandi mu gihe amazi atararenga inkombe umuntu ashobora kuyongereza abicishije mu mfungugwa yihereje n'ubu nyene muganga anakire nahayo arabitwiganira hejuru y'imiti ashobora gutanga canke akaba yahaye amaraso uba ayakeneye harajamwo ibijyanye no gufungura ivyamwa n'utakamya amaraso kuko aranabikenera ndetse harajamwo no gufungura imboga bisanzwe bihari birimwo utuntu twa ngombwa dushobora kongerereza amaraso bukebuke ariko ikintu nyamukuru twovuga umwenegihugu yumvise ikimenyetso kimugoye mu mubiri aza kwa muganga kugira ngo aronkereho izo mpanuro zose zaba izijanye n'imiti ndetse n'ingene yokwigenza mu bijanye no gufungura uyarongoye intara y'ubuvuzi ya muramvya amenyesha ko igitigiri c'abafatwa n'indwara ya malariya iri mu ntandaro z'ikama ry'amaraso muri kino gihe ku banyagihugu kiriko kiragabanuka n'ubwo atagitigiri kanuni atanga mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse kuri iyo muco duhaye rero ku vyerekeye iryo kena ry'amaraso mu mubiri akaba ari no ngaha duce dusozera ariko imbere yuko dusezerana mbanze ndabibutse ko leta z'ubumwe za amerika kuri uno wa kabiri yari yatumye ko inama idasanzwe y'umutekano ya onu ku bijanye no gukingira agateka kazina muntu userukira amerika muri onu Nikki Haley yatangaje ko ari amaleta atari make agihohotera agateka kazina muntu mu bihugu vya yatunze urutoki harimo igihugu c'u Burundi aho yagize ati nduguruye twamugina akatari gake habajeje gukingira abanyagihugu mu Burundi barahohoteye bikabije na cane cane abagiye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu iryo hohoterwa ry'abanyagihugu ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bata izabo bakomokera mu bihugu bibanyi ngo ntagitangaje rero kubona leta y'u Burundi yagumye yigiza inyuma ibikorwa vy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika na ONU biroranye n'ico kibazo ndugaye twa mugina nikiale yongeye kandi atangaza ko ibihugu nka korea ya ruguru na siriya birangwamwo guhohotera agateka kazina muntu bikabije yongera kandi agabisha kuntu reka zishobora kwaduka muri cuba no muri irani umwanya n'umwanya abaserukira ibihugu vyabo muri onu bari biteze ko amerika isaba ko haba amatora yo gushira ku rutonde rwa misi yose ibibazo bijanye n'agateka kazina muntu ibitavuye biba bivuye ko ibihugu bimwe bimwe vyamiriye kure ico gikorwa ni ngaha dusozereye imbere yo gutandukana ejo ndabatumirire mu kiganiro nk'iki iwanyu mu ntara aho bimwe mu byo muzokurikirana ari vyanuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi inkuru turiko turabategurira ko ni inkuru y'umwana w'umwigeme aheruka kwirukanwa kw'ishuri aho yiga kw'ishure ry'igitega mu vy'ubuvuzi yagirizwa kuja ikuzimu ivyo vyoba ari vyo canke ntivyoba ari vyo umuco n'uwahe inyishu n'ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara yakoze innocent kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma diane nahazwe tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye ndabasigiye kano karirimbo
ikiganza duserukane wowe wahize bose ubona mu marembo nkiyumanganya ngikinyi cyara umugabo uganje mukwe bituza mere nabumvi imvura ihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenge ndimo yo mbega urukundo udafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora utazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye oh baby roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi oh. umwari ubahiga bose oya dutambuka tutanyuranye eh. mu byishimo bidacagase eh. mfite ikiguzi